iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na fide niyongabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
hagati y'itariki cumi na zitatu n'itariki cumi na zitanu z'uku kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu habereye i abijan ku murwa mukuru wa cote d'ivoire uganda ku kugene amaleta y'ibihugu vyo muri afurika vyofashanya neza ku mbibe zavyo urwo ruganda rwari rushingiye ku masezerano ya niame yatewe kw'igikumu mu gisagara ca malabo muri guinea equatoria mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane amasezerano agenewe gufashanya hagati y'amaleta y'ibihugu vyo ku mugabane wa afurika ku mbibe zavyo ibiganiro vyashimikiye ku vyerekeye kwemeza amasezerano y'iniyame ku bijanye no gufashanya mu buryo bwiza hagati y'amaleta y'ibihugu vyo muri afurika ku mbibe zavyo gukuraho inzitizi ku ruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa hamwe no kubahiriza umutekano ku mbibe z'ibihugu vyo ku mugabane wa afurika gushika ubu ni ibihugu bikeyi vyo muri afurika bimaze kwemeza ayo masezerano bikayashira mu mategeko yavyo abigenga umugambi ushaka gushikwako nuko ibihugu n'imiburiburi cumi na bitanu vyo muri afurika biyemeza kuyashira mu ngiro kugira ashobore kuja mu bikorwa mu kiganiro muri sanga twatumiye ambasaderi fred ngoga gateretse yari yitavye inama yabereye ya bijan gateretse ni umuhanuzi mukuru wa komiseri ajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika umutumire wacu ari i adis abeba muri ethiopia ndabara mukije mutumire ndaramukije nanjye cyane gose ndashaka ndababaze kuri iki kibazo cyo gukorana kw'ibihugu vyo muri afurika eh, mu turere twegereye imbibe zavyo ico kibazo mubona cifashe gute muri iki gihe murakoze cyane kumpa ijambo Uh, mu by'ukuri ikigo tujejwe ni ikigo cyashyizweho uh, mu bihumbi bibiri eh, n'indwi n'abakuru b'ibihugu bakaba baduhaye intumbero y'uko dufasha ibihugu vya afurika gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu mu kugira dukingira amatati hanyuma no gukorana neza ku mbibe z'ibihugu byo ku mugabane wa afurika hamigira gatatu naho ni gukomeza ibigo bijejwe imbibe muri afurika ibyo abakuru b'ibihugu ba- bafashe izo ngingo kuko bari bamaze iminsi babona yuko hari amatati menshi hagati y'ibihugu bitumvikana ku by'imbibe hama cyane cyane no mu ntumbero yo korohereza urujya n'uruza n'urudandazwa muri afurika kuko ntushobora gufashanya urudandazwa a- atariho gukorana neza hagati y'ibihugu cyane cyane ku byerekeye ibintu by'imbibe kugira ngo babatuze nka- nk'ababisha bakingire i- i- ibiza by'indwara mugabo cyane cyane no kuraba ukuntu aho hantu hahurira imbibe ukuntu umuntu yohateza imbere ko kenshi muri afurika usanga ba- barahiragiye rero muri iyo ntumbero uko byifashe ni uko ubu unye eh, turaba muri ako kazi ibyo tumaze gukora ku byerekeye nko gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu tumaze gutunganya ibice bishika mirongo ine ku ijana kandi tukaba tugomba kuzuba twararangije icyo gikorwa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi nk'uko abakuru b'ibihugu babidusabye Eh, hariho nk'uko mubizi n'umutekano muke cyane cyane mu- muri afurika y'uburengero urumva rero no no mu guhura ha- hariho kwiga ingene ibihugu byokorana hamwe eh, kugira ngo bakingire n'ibyo biza n'iterabwoba kenshi rikunda kuhabera murakoze murakoze hari amasezerano asanzwe ariho ku ku byerekeye gukorana hagati y'ibihugu byo muri afurika ku mbibe eh, nk'ibyo mwariko muravuga byo gukorana no gushiraho imbibe ziboneka arahari ego arahari hariho amasezerano yasanzwe ahari mugabo si hose ni nayo mpamvu abakuru b'ibihugu bashi- bashizeho ikigo tu- tujejwe kugira ngo ica- ako kazi keraheze kuko karatanguye nkuko nabivuze tumaze gukora ibishika kuri mirongo ine ku ijana mugabo eh, uravye nk'imbibe nyinshi zo muri afurika hariho zimwe eh, zagiye zirahinduka kubera eh, eh, ibihe bihinduka hariho n'ibintu vyerekeye inzuzi zagiye zirahinduka nazo nyene hanyuma mu by'ukuri nk'uko mubizi burya imbibe abakuru b'ibihugu bo muri afurika mu- mu gihe- mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kane i kairo baremeje yuko imbibe twari dufise igihe twikukira eh, arizo tuzogumana kugira ngo twirinde amatatsi mugabo izo mbibe naho bazi aho ziri zi- zigomba kuboneka neza hagati y'ibihugu kugira ngo eh, ibihugu ntibizoze birashamirana ni ikibazo eh, kitoroshe muri afurika eh, mu gihe tuzi ko izo mbibe nyinshi ari imbibe z'iragi eh, ry'ubukoroni ibihugu byinshi ugasanga ku ruhande rumwe n'urundi rw'imbibe biba bihana abantu ni bamwe mwariko muravuga bishobora gutera ikibazo eh, no kwinubana hagati y'ivyo bihugu ku mbibe biba bisangiye kubera haba- abantu benshi usanga bari hirya no hino kuri izo mbibe ari bamwe cyane rwose kwiteza n'imbere twebwe mu by'ukuri dushaka yuko izi mbibe zizoba ibiraro mugabo ntizizobe inzitizi ku batera akamo ku ivyo narabikoze ko mu gitabo cyo guheza amashuri kuri universite y'uburundi mu gisata c'amategeko nakoze kuri ico kibazo ku bijanye n'amategeko ikibazo c'imbibe zo muri afurika hari abatera akamo bavuga ko kubera igihe haba ari irya koraniro y'i Berlin mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na kane cyo kugabanganya ibihugu vyo muri Afurika babicagaguye ku nyungu zabo hari abasaba muri Afurika bavuga ko izo mbibe zosubirwamwo mwese ko mubibona oya siko tubibona icyo kibazo cyaraganiriwe cyane rwose mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kane i kairo aho abakuru b'ibihugu babiganiriye bakavuga bati "I- nitwashobora kubyugurura ibi bintu bizotera amatati menshi muri afurika niho rero baca bafata ingingo y'uko imbibe twaronse twikukira igihe twikukira arizo tuzogumana mugabo y'uko tuzokora cyane cyane kugira ngo izo mbibe icya mbere na mbere turaba ukuntu ziboneka neza hagati y'ibihugu hanyuma tuzihinduremwo eh, ibiraro ntizibe inzitizi ku banyagihugu- ku bene- benegihugu kuko nk'uko mubizi wabivuze neza cyane rwose nk'urashobora gusanga nk'abantu bavuga nk'ikirundi ubatora kongo canke mu rwanda canke abavuga ikinyarwanda ukabatora i kongo canke ukabatora mu burundi Urumva, ni- ni- muri kenya hari aho usanga bamwe bafise nk'umwana bavukana umwe ari umuganda uwundi ari umukenya birahari muri afurika hose ni ikibazo gihambaye mugabo twebwe twariyemeje dukurikiye intumbero z'abakuru b'ibihugu yuko twebwe ku mugabane wa afurika yuko imbibe zacu zitazoba inzitizi mugabo zizoba ibiraro hama kandi yuko tugomba no guteza imbere cyane cyane ako karere kerekeye imbibe kuko mubiravye neza ni akarere kenshi mu bihugu byacu kaba karibagiwe hama ugasanga hariyo ubukene ugasanga nabo babisha eh, ni- n'abantu bagira imigwi y'iterabwoba ariho bajya kondera ah, cyane cyane abantu rero ni- ni- niko kazi turiko turakora muri iyi minsi niko turiko turaganira iya bija murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise safi uratwumva safi ndabumva neza cyane muhamagaye murihe safi turi mu rwanda mu karere ka rulindo umurenge wa buyoga mufise ikibazo mubaza umutumire cyangwa icyumviro mushikiriza mubishikiriza so ikibazo nabaza umutumirwa nyine nk'ubu urabibona nyine turi mu rwanda urabizi u rwanda ntabwo ruhuza na kongo neza kubera iriya mitwe nyine yose iba iriyo hari n'ibirego babashinja nk'u rwanda N- ndibaza ni mwambariza nk'umutumirwa nyine nk'iyi eyase ntabwo ya teranira hamwe igafata umwanzuro ku buryo yakikemura ibibazo hatamanje kuzamo biriya bihugu n'ubundi byo ku mugani w'ibirayi murakoze Mm, sawa murakoze nawe mumwishure cyambere na mbere nagenda mushimye kuba- ko na ico kibazo sinzi mugabo ko yagiye arakurikirana ariko abakuru b'ibihugu bo muri ase baragihagurukiye ico kibazo uretse kugihagurukira baravuga yuko ico kibazo ari ikibazo ca politiki hakabamwo mugabo no gukemura ikibazo ca gisirikare Eh, nk'uko mubizi barafashe ingingo y'uko hari ico bita eh, ibiganiro by'i nairobi bihuza imigwi yose igwana yo muri Kongo eh, igahuzwa n'umuhuza wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta hama barafata n'izindi ngingo y'uko bohereza ingabo eh, mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo kugira ngo barabe ko bofasha mu kugarukana amahoro icyo gikorwa kirabandanya rero birakomera mugabo ikintu gihambaye nu- ni ugushaka gukemura amatati hagati y'ibihugu naho bikigoye nta kundi burya abanyafurika tugomba kubana ntawe tuzoshirana kandi ntawe utora umubanyi mugabo tugomba kubana kuko burya nta kintu kiruta amahoro kandi mu bi- mu bihugu by'ibiyaga bigari ngira ngo barabizi n'ubu ndiko nda- ndabaganiriza nobamenyesha yuko ari inama izoba eh, ku itariki za mirongo ibiri n'indwi zo ku kwezi eh, i rwanda muri angora aho bazosubira guhura kugira ngo barabe ukuntu ibintu bigenda bitera imbere mugabo nk'uko mubizi eh, amahoro ntiyoroha mugabo nicyo kintu cya mbere gihambaye mu buzima bwacu cyane cyane muri ako karere mwigeze kuvuga ko uturere twegereye imbibe hagati y'ibihugu muri afurika ko twibagiwe mu bijanye n'umutekano n'iterambere mwovuga impamvu ni ikihe cabiteye Eh, kenshi mu- mubiravye neza eh, ikibazo ni barahibagira cyane gose kubera yuko kenshi usanga amaleta akorera kenshi mu bisagara biku- biku- bikuru bikuru ariko sinubwa ko ari hose muri afurika hariho aho bavyitaho cyane gose mugabo kenshi usanga ha- ari nk'ahantu bibagiye uga- ugasanga i- ntibahitaho cane cane nk'uko bari bakwiye kuhitaho mugabo ubu rero icyo turiko turabona ni uko hakwiye kwitaho leta ikwiye gukomera muri ivyo bice kuko itahari ngo itange eh, amaserivisi ku ku banyagihugu bivamo ingorane zikomakomeye cyane rwose bivamo ubusuma bivamo ibintu byinshi rero ubunye icyo tubona ni uko hari umuvuduko eh, ku mugabane wa afurika yo kuraba ukuntu boza baritaho ibyo bisagara biri hafi na hafi ku mbibe eh, ba- bakubaka cyane rwose amabarabara ngira ngo murakunda kubibona mugabo n'ukuri mu bindi bice bya afurika aho hibagiwe cyane rwose aho ata n'ibarabara rihari ugasanga ha- haba nk'abantu ata kintu na kimwe gihari cyo kubafasha ugasanga na leta ihari ntibikomeye cyane rwose rero nicyo gituma turiko turakora cyane rwose kugira ngo turabe ukuntu eh, nk'ivyo bisagara bi- biri ku mbibe ukuntu byoba ahubwo ari- ari ibisagara biteza imbere cyane cyane ibihugu byacu hako biba ingorane uh, marcel eh, mbarukeye mbarukeye uratwumva ndikubumva neza cyane uhamagaye urihe mama ndi mu karere ka nyanza umurenge wa nyanza akarere ka cyose amakaro mu gihugu wa bihenze aho ni mu rwanda Eh, ni mu rwanda ufise ikibazo ubaza umutumire iciyumviro ushikiriza ikibazo namubaza nuko ibihugu bigabanyije kongo n'uze n'u rwanda murabona imipaka ukuntu bayicira aba ariko yariciye mbere urabona iriya mipaka kugira ngo ubukoroni buze ntabwo ariko yarikase buriya nta kuntu inama zaterana bakaganira ku buryo wenda bisubiza uko byaba bimeze cyangwa buriya umuntu agiye kurwana wenda no nk'urugero ibihugu byombi bikarwana u rwanda rugashaka gusubirana ubutaka bwabyo byagenda bita nabyo biri mu bintu biteza amakimbirane kuko u rwanda rwari igihugu kinini ariko urebye ukuntu kingana ntabwo ariko bikwiye kugenda nicyo kibazo cyanjye nari ndi kubaza ndabashimiye Eh, murakoze cyane mumwishure ambasaderi fred murakora cyane rwose ibyo wonye mu by'ukuri ni ikibazo kiri mu bihugu byose bya afurika urumva igihe bajya imbere bakajya kugabura umugabane wa afurika baragabanyije ku nyungu zabo bidusigira ingorane imbone imbone zidashoboka ni nayo mpamvu abakuru b'ibihugu eh, mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kane bavuze bati imbibe twaronse twikukira tuzozigumiza uko kuko tukajya kubyugurura ngo dusubizanye ngo turabe ngo ibyo badutwaye bi- byotera amatati akomeye cyane rwose muri afurika kandi ugasanga nk'ibihugu birasambutse ubu rero nicyo gituma gihambaye cyane rwose yuko n'izo mbibe twaronse twikukira yuko ubundi dusubira tuka- tukazandika neza cyane rwose abantu bakamenya aho ziri mugabo nk'uko nabivuze izo mbibe ntizibe inziti- inzitizi ariko zibe ibiraro bituma abantu bahahirana abantu bagenderanira kuko nk'uko yabivuze imiryango turayifise hose badukoreye iki- kibi mugabo ubu natwe ni ukuraba ukuntu twiyubaka ntidusubiremo ikahise kuko kahise kashobora kubyara izindi ngorane elias maseka aratwakuye uratwumva Eh, ndabumva neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza n'amakuru amakuru ni meza mufise ikibazo ni canke iciyumviro mubaza umutumire Eh, twashaka kubaza umutumire muga twa- twe twabisomye muga ahantu turi iyi radiyo inifata eh, ni interano twashaka guterera muyitange Eh, urabona mu bihugu byacu byo muri afurika intererano twotera cyane cyane nuko bo- bokomeza umutekano ku mbibi kandi bakugurura imbibi cyane zikama zikora ziko zirakora 24 kuri 24 mutumire iciyumviro mucibaza kwiga Eh, na icyumviro cyo kugura imipaka ah, mungani- amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane nivyo yariko arasaba Eh, arakoze cyane rwose igihe nari muri afurika y'Uburen- y'u- y'uburengero bariko bara- barabivugana nabo nyine babiganira kuko barabonye yuko imipaka igumye yuguruye bira- biratuma abantu bahahirana bikazamura n'ubutunzi rero nibaza yuko niyo tugana tuja niyo tugana tuja ngira ngo muri mwebwe murabizi yuko ubunye gahunda yo muri eh, afurika ari iyo kuraba ukuntu eh, ngira ngo mwarabyumvise eh, twogira uruja n'uruza atanzitizi ry'ibidandazwa ku mugabane wose wa afurika nibyo bakuru b'ibihugu biyemeje eh, hanyuma rero ivyo navyo kugira ngo bikunde eh, bizoba ngombwa yuko imipaka iguma yuguruye bibe ngombwa yuko abajejwe umutekano ku mipaka bakorana neza bibe ngombwa yuko haba no gukomeza ibigo birabe by'imipaka ibyo byose biri biri mu ntumbero y'akazi turiko turakora kandi ndabona yuko abanyafurika bose barabibona ubunye yuko kugira ngo tuzotunge turi abanyafurika tutarinze kuraba gusegereza ku bandi ni ukudandaza hagati yacu twebwe twenyene tukazamura imitungo yacu hama tukaronka n'ukuntu dushobora kwiteza imbere nicyo rero ubu niyo gahunda turimwo hama kandi ndibaza yuko ubirabye ko biriko biragenda biriko bigenda neza cane rwose mugabo nobabwira yuko si hose kuko hariho ibihugu bimwe bimwe biteye imbere novuga nko mu gace ka gase afurika y'ubuseruko birateye imbere cyane rwose nk'ubu urashobora kuva mu burundi ujya mu rwanda ujya mu rwanda ukajya tanzania ukajya uganda ukagenda gushika muri kenya mbere no gushika muri south sudan atakikugoye ubu barabikora cyane rwose abantu baragenda uruja n'uruza ibintu bigaragara bihari haracyariho ingorane nyine ahantu hari umutekano mukeyi mugabo ndibaza yuko ko ariyo ntumbero abakuru b'ibihugu bafashe kandi hakaba n'ubushake bw'abenegihugu nibaza yuko bizote bije mu ngiro hose mugabo urabye nko mu bihugu biri muri afurika y'epfo haracyari ingorane cyane cyane kubera hari ubukene bwinshi mu bihugu byacu hakaba hakaba n'uburinganyi hagati butari bwiza hagati y'abenegihugu kenshi iyo haje nk'abanyamahanga bashasha uca usanga havutse ibintu by'inyanko ugasanga havutse ibintu by'amatatsi atarakenewe ibyo rero ni ibintu bihari cyane cyane muri afurika y'epfo mugabo naho nyine turiko turahashira n'inguvu kugira ngo turabe ukuntu n'ibyo bibazo byohava ntibyoroshe kuko kenshi ibibazo by'imbibe usanga ari ibibazo bya politiki mugabo aho hari gushaka ko abakuru b'ibihugu kenshi birakemuka nagomba ngaruke gatoya mwariko muravuga ku vyerekeye amasezerano yorohereza uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu cyane cyane ibidandazwa ku mugabane wose wa afurika amasezerano yashizweho mubona gushika ubu ayo masezerano yifashe gute nibyo bihugu bimaze kuyemeza mubona intambwe ayo masezerano amaze kugira ari ayahe mwariko muravuga ko ari ikintu gikomeye cyane ku mugabane wa afurika novuga yuko uyu mwaka uyu mwaka ikivugo cy'uyu mwaka mu bumwe bwa afurika ni ugushyira mu ngiro ayo masezerano ni ukuyashyira mu ngiro rero mu kuyashyira mu ngiro hariho ibisabwa ku bihugu nk'ibi by'imipaka nariko ndavuga y'imbibe kuraba ukuntu imbibe ziboneka neza hagati y'ibihugu gukorana neza ku mbibe z'ibihugu mugabo nazo ariko muri rusange ndabona yuko harimo ishyaka ryinshi cyane rwose ry'abakuru b'ibihugu byacu n'amaleta biracyifashe neza mugabo haracyari akazi kenshi ko gukora kugira ngo ibihugu byose byo muri afurika uko bingana bigende ku muvuduko umwe navuze yuko mu bice bimwe bya afurika bikigoranye mugabo ndabona yuko bose barabyumvise barumva ineza irimwo rero turi ku kazi turi ku kivi novuga yuko wumva niho tugitangura reka turabe nko mu myaka itanu uza ingene ibintu bizoba byifashe murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise habakubaho norbert uratwumva ndumva neza cyane uhamagaye urihe norbert ndi majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo ikibazo icyiyumviro mbere mbere manze mbashimire n'ijwi rya amerika muba mwateguye iki kiganiro murakoze ariko se nibaza ni ayo masezerano yo kugira ngo bohereze wenda ibihugu bya afurika kugira bikora neza mu bucuruzi usanga hamwe na hamwe atubahirizwa ugasanga hari ibyangombwa babasaba birengeje ubushobozi wenda n'umuntu ashaka kuzana nk'ibintu abikuye muri dar es salaam cyangwa se abizana wenda nko mu rwanda ugasanga ibyangombwa biracyamugora kubibona ni gute bazajya boroherezwa ese ni gute ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa agasinywaho biciye mu mucyo ndabashimiye ambasaderi fred ndaryohewe cyane rwose n'icyo kibazo abagije uyu muvandimwe nagira ndamubwire yuko kenshi abantu barashyira umukono ku masezerano mugabo ugiye kubiraba neza ugasanga abantu ntiboroherezwa mu kugira urudandazwa ibyo rero byari no mu bintu twagiye kwiga abija cyuko turiga ukuntu twakorana ku mugabane wa afurika kugira ngo ayo masezerano ajye mu ngiro kugira ngo abantu boroherezwe kuronka inkaratasi bagabanye inkaratasi hariho n'ikindi kintu gikunda kuba kenshi ku mipaka ugasanga nk'umuntu yagiye kudandaza ugasanga baramwatse ruswa ugasanga baramuduragije agaca mu ngorane nyinshi kandi bidakenewe ibyo byose n'ibyo twaganiriye turiko turaraba ukuntu mbega twavuze tuti mbega ni gute amaleta yokorana kugira ngo izo ngorane zihari zive mu nzira nico gituma iryo sezerano ry'imyame twavuze rikomeye cyane rwose kuko bizotuma ibihugu bikorana neza ku mbibe kugira ngo nk'abantu bacu boroherezwe ntibaze barabagora ejo bundi abantu bari baridoga bavuga bati hari ibihugu ugendamwo bya afurika mu bisanzwe werekanye pasiporo yo muri afurika byari kuba byoroshe ariko ugasanga baratugora barabaka ruswa cyangwa ugasanga barabiba ibyo byose rero ni ibintu twiyemeje yuko tuzokora kugira ngo tubikure mu nzira tworohereze abanyagihugu bacu aho bajya bose bakajya ikintu kishimisha kuri izi saha urabye neza na neza nk'ukuntu abantu bagenda mu karere handi ko mvuga akarere ka afurika y'ubuseruko urabona ko hateye intambwe ikomeye cyane rwose kandi ndabona yuko n'imbere hari heza banyankimbona claude ari ku murongo wa telefone uratwumva ndabumva cyane uri he yewe ndi mu gihugu cya zambia ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize mfite ikibazo mbaza umutumire n'icyiyumviro mubishikirize ubwa mbere ko nagomba gushima cyane ko mwatumiye umutumire numva nibaza ko ari umurundi ni umurundi yego cyane niko numva aravuga n'umurundi muri ibi bihugu rero dutuyemo za kano karere ka afurika cyane cyane nka afurika y'ubuseruko niko ndavuga mu bisanzwe turafite pasiporo imwe igenga ibi bihugu ni nk'imwe kwinjira nta viza ariko mu bijyanye n'ibyo by'imbibe nyine niho ndashaka guhagarara cyane kuko mu bijyanye n'ikugendagenda kw'abantu nk'abarundi cyangwa n'ibindi bihugu binjira sinzi ko ari burundi gusa aho usanga uno munsi twitongotse muri afurika imwe tugakoresha na pasiporo yemewe nko mu karere kamwe ariko ugasanga n'ubu turacyari nko kuriha nk'amaviza muri ibi bihugu tugeze ku mipaka esike bigenda gute nifashishije uwari ngaho ni iyihe nyungu y'umunyagihugu kuba turi mu karere ka afurika imwe kuko mu bisanzwe turi mu muryango umwe ibifasha gutera imbere ubwa mbere ni ubutunzi n'umutekano ubwo rero ubutunzi nk'igihugu cy'iwacu nibyo ku rundi rugendo rw'igihugu si cyane hanyuma ku by'umutekano umutekano uza kuboneka mu gihe abanyagihugu batekaniwe muri byose muretse ko hariho abantu bambuka imwe bakaja n'ahandi ugasanga n'ubu turacyariha amabiza kari mu kuri muba tukarihishwa tugeze ku mipaka uyu dufasha gutahura igituma bimeze uko niyihe nyungu y'umunyagihugu ku byerekeye n'ubumwe bwa afurika turimo ngaha murakoze mumwishyure mutumire ego murakoze cyane rwose mwene wacu ndamwumvise harimo izambiya nagira mvuge yuko ibihugu byo muri afurika y'epfo nari nabivuze baracyafise ingorane ku byerekeye kureka urujya n'uruza n'ibihugu by'iburasirazuba ibyo nabyo biba kubera yuko barafise ibintu byerekeye ukubura akazi k'abantu babo cyane rwose hanyuma bagaca bibaza yuko abantu rero baje baje kubatwara ubuzi bwabo bigaca bitera n'uruhagarara ejo bundi hariho n'abategetsi bo muri zambia twari ko turaganira bari bafashe abarundi abanyarwanda barayobora baragenda aho babasanga barabagora mu by'ukuri ibyo n'ibibazo biri biraganirwa n'abakuru b'ibihugu kuko turabizi barabibona mugabo bariko barabiganira cyane cyane muri ibyo bihugu hari ingorane kugira ngo barabuke ukuntu ibyo bibazo bobikura mu nzira kuko yabivuze neza burya ahatari ubutunzi nta mutekano ahatari umutekano nta butunzi buhaba kandi abanyafurika ubundi tugezaho n'ukuri twari dukwiye kwisanzura ku mugabane wa afurika kuko ngira ngo murabona ahantu hose ntawe udushaka urabona niyo hageze kurwanya ibyiza nk'iby'indwara bya korona abantu bose bariraba ariko twebwe tugasanga dusigaye inyuma ubu rero natwe turi ko dukora muri uwo mugambi wo kugira ngo umunyafurika yisanzure ku mugabane wa afurika hose ntibizokoroha mugabo niyo ntumbero hanyuma harimo no kuganira kw'amaleta mu kazi dukora dushobora dusaba amaleta y'uko yoza araganira kugira ngo akure mu nzira nk'ibyo bibazo yavuze zo kujambaziza ngira ngo nk'uko mubizi twe mu burundi leta yacu yarakuyeho ubundi nta umuntu wese wo ku isi arashobora kwinjira mu burundi akaronka viza ahashyitse mugabo hari abavuga bati ibiciro biracyari hejuru ni ukwaba ukuntu yogabanya mugazi n'amaleta biganira murakoze murakoze nagomba ngaruke gatoya kuri ya masezerano y'iniyame yatewe ku gikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ku batazi neza amasezerano n'ingenda ariko arafasha ku ico kibazo ko turavuga co gufashanya hagati y'ibihugu ku mbibe zavyo mwo yasigura gatoya muri make muri make amasezerano y'iniyame icya mbere akora ni ukugira ngo aratanga ukuntu ibihugu vyoganira ku vyerekeye imbibe aravuga ati boganira ku byerekeye uruja n'uruza rw'abantu ku byerekeye gukorana mu kurwanya ababisha umutekano kurwanya ibiza korohereza abantu wavuze uti hariho imiryango kubera ba- uko baciye imipaka usanga iri hirya no hino hama bakavuga bati reka dukorane kugira ngo tumenyane hanyuma tu- turabe n'uko twogera n'amaproje aduhuza nk'ubu nababwira nko- nk'ejo bundi twako turaraba nko muri burkina faso na mali baru- twarubatse ibitaro bifasha abantu bo muri burkina faso n'abo muri mali urumva rero ibyo ni nk'ibintu twoza turakora eh, nico amasezerano avuga avuga cyane cyane gukorana hanyuma rero amasezerano ikindi akora ni uko arashyiraho eh, amafaranga bazogomba eh, gushyira hamwe kuri aba- ibihugu byacu kugira ngo byubake eh, izo- i- aho hantu himbiwe kugira ngo hatere imbere hatere imbere ah, hama abanyagihugu boroherwe mu- mu mu- mu byo bakora ni ibintu bavuga muri makeyi muri ayo masezerano y'inyame abamaze gusinya ayo masezerano ibihugu cumi n'umunani ah, abamaze kuyashyira mu ngiro mu bihugu icenda dukeneye rero ibihugu bindi bitandatu kugira ngo ayo masezerano ah, azoce a- akora novuga yuko kandi ibihugu byinshi byasinye amasezerano bikayashyira no mu ngiro ibihugu byo muri afurika y'uburengero hanyuma turizeye ko mu minsi iza ibihugu byo muri afurika y'uburasirazuba nabwo nyine buzosinya bakabishyira mu ngiro hanyuma tugahita tukorohereza ah, abenegihugu bacu ndabashimiye hanyuma tubandanije kuri ayo masezerano y'iniyame ni kuko ibyafashe igihe kugira ashigweho byarafashe igihe kubera yuko kenshi si kubera yuko abantu bataba babishaka ni uko gusa kenshi ibihugu byo- byinshi bifite amategeko yabyo biraba ugasanga birafashe nko mu gihugu kimwe babisiguriye yuko ari ibintu bi- bica mu nama y'abashikiranganji bivuye mu nama y'abashikiranganji ko umukuru w'igihugu abishyire ku mukono i- amasezerano akaba- akaba aragiye mu ngiro ibindi nabyo biva mu nama y'abashikiranganji bivuye mu nama y'abashikiranganji bikajya mu nama nshingamateka hama bikunguruzwa mu nama nkenguzamateka hama- ha- bikabona kuja mu ngiro urumva rero biravana n'amategeko y'ibihugu hanyuma ico gihe nibaza yuko eh, ba- ba- bafashe igihe kirekire kugira babanze babitahure babanze bavyumve kuko nababwiye eh, urwo ruja n'uruza n'aho abantu baruvuga kenshi iyo ah, haje abanyamahanga baje gushaka kwiteza imbere si ntihama bakirwa na- na- n'amaboko yose hariho ababibaza ati mbega aba bantu ntibaje kudutwara akazi kacu n'ubukene twari dusanzwe turimo ugasanga bibyuye amatati menshi cyane rwose rero eh, ibihugu byinshi byaritonze biravuga ati "Ti- reka turabe ibi bintu nyine biriko biragenda mugabo igihe bashyiriye umukono kuri aya masezerano yorohereza urujya n'uruza eh, n'urudandazwa muri afurika nibaza yuko ubu twarabonye ko hariho umuvuduko kugira ngo ibihugu bishyire amasezerano mu ngiro dushobore guhahirana nkuko nabivuze abantu basho- bashobore gu- eh, gutemberanira ibyo rero nibyo turiko turakorera ko cyane kandi tuzishyiramo n'inguvu nyinshi mu- muri iyi myaka ine muri aya masezerano n'icyo kigo canyu mwavuze ko mugerageza gutunganya neza imbibe ziboneka hagati y'ibihugu hamwe no gufashanya ku mbibe mwotanga akarorero aho uko gufashanya icyo gikorwa kibonekeza kiriko kiragira intambwe mu karere ka afurika ni ni nka hehe urabye utu turere tugize afurika aho wibaza ko hariho intambwe ziriko zirakorwa muri iyo nzira cyane rwose nibaza yuko turabye eh, intambwe nyamukuru aho yabereye ni mu bihugu by'iburasirazuba bya afurika ubu nari namenye ndabivuga yuko nko nko mu burasirazuba bwa afurika ubirabye na ne- neza umuntu arashobora kuva i burundi ukaja mu rwanda ukaja i tanzania ukaja i buganda ukagenda gushika muri south sudan atakikugoye ufise pasiporo yawe gusa yuko uri umwenegihugu ava muri ivyo bihugu bya afurika y'u- y'uburasirazuba aha ahakurikira ni muri afurika y'uburengero aho naho bara- baragi- baragize intambwe ikomakomeye cyane rwose Eh, naho nyine urudandazwa rurakomeye ingorane gusa bafite ubu nyine ingorane z'umutekano mugabo naho nyine eh, kubera amazi ko hariho imigwi myinshi y'iterabwoba nabo bariko baragerageza Eh, hama hagakurikira ibi- ibihugu no- novuga ibihugu biri mu- mu- muri afurika y'epfo hanyuma hagasubira eh, novuga aha- ahafite ingorane ni muri ibi bihugu bya etiyopiya na za sudani kubera naho nyine zifite ingorane z'umutekano mugabo muri rusange novuga ko aba mbere cyane cyane ari mu burasirazuba hama agasubira mu burengero aho niho tubona hari intambwe yakomeye- ikomeye cyane rwose mu urwo ruganda mwagize mwitavye eh, ruheruka kubera ya bijan ku bijanye n'akarere ko muri afurika mu burengero ku vyerekeye ku gufashanya ku mbire no gutunganya imbibe ziboneka Ah, havugiwe ibiki mwariko muravuga ko karere kamaze kugira intambwe ariko nk'uko mwabivuze kare mwavuze ko mu bihugu bimwe bimwe biri ngaho ah, hafi y'imbibe hari ibibazo kubera izo nkozi z'ikibi zitera umutekano muke muri rusange ako karere mu nama mwagize mwabonye havugiwe ibiki ni ibihe byashyikirijwe n'ibyasabwe kugira ngo ibintu bimere neza kurushiriza ku byerekeye icyo kibazo murakoze cyane rwose icya mbere babanje kumvikana ibihugu cumi na bitanu byo muri afurika y'uburengero babanje kumvikana ibyo bazokora mu myaka itatu iri imbere barumvikanye yuko akazi bazokora mu byerekeye kuraba imbibe aho ziri no kuzikomeza barumvikanye ukuntu bazokorana mu byerekeye gutuza iyo migwi y'iterabwoba korohereza urudandaza barumvikanye ukuntu bazokorana ku byerekeye gukomeza ibigo bijejwe kuraba imipaka mu gace kabo ibyo rero nibyo bumvikanye mu bikorwa bazokora mu myaka itatu iri imbere ikindi kintu bakoze gihambaye ni uko hari icyo bahamagaje bita lapel d'abidjan cyangwa sinzi ukuntu babyita mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda apel ni uvuga nk'akamo katewe akamo akamo k'iyabidjan bakoze cyane rwose barateye akamo k'iyabidjan aho bavuga bati twebwe mu karere kacu mu bihugu by'uburengero bwa afurika twiyemeje yuko ku itariki mirongo itatu n'umwe zo mu kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na bitatu ibihugu byacu byose bizaba byashyizeko umukono kuri aya masezerano y'imyame kandi bakabishyira no mu ngiro rero icyo ni cyo kintu gihambaye biyemeje hanyuma kandi nkabona yuko bizoba nk'akarorero ku bindi bihugu biri mu bindi bihugu byo muri afurika ikindi nacyo biyemeje baravuze bati turakeneye umukuru w'igihugu cyo muri afurika adufasha kugira ngo sinzi ko mubize muri afurika hose turafise nk'abakuru b'ibihugu nka perezida w'uburundi bamugize umukuru w'igihugu ikibazo cy'urwaruka n'umutekano muri afurika hano rero hari abavuga bati turakeneye umukuru w'igihugu nawe azodufasha ku byerekeye imbibe icyo kibazo ntituragitorera inyishu mugabo nibaza yuko igihe abakuru b'ibihugu bazotura guhura mu kwa kabiri k'umwaka uza nacyo bazociga bakaraba umukuru w'igihugu yofata ako kazi ko kudufasha muri byose turakora nibyo muri make novuga murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise idirisa bakungu uratwumva ndabumva neza mwiriwe neza mwiriwe uhamagaye urihe bakungu hano kigali mu rwanda ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza ni ukuvuga ngo mbaje gushimira umutumiza mwatumiye kubera ngo atubwira ibintu byiza cyane inyungu twitabira abanyafurika ko twakwishyira hamwe kugira ngo tubashe kwiteza imbere ubu ubumwe bwa afurika burakenewe cyane ndamubaza ngo akabazo kamwe ngo inyungu twaba dufite yo kwishyira hamwe ko yaba ari nziza abona kwishyira hamwe byakunda none se ibihugu bitari byishyira hamwe bitari byumva iyo gahunda yo kwishyira hamwe y'abanyafurika ko twebwe abenshi ntabwo bajya bagendera kwishyura hamwe bakumva ko ko bahora nyine bari inyuma nyine y'abanyamahanga abazungu ariko mbona ngewe ku giti cyanjye kwishyura hamwe byaba ari byiza cyane tukanatera imbere cyane nako byashoboka kwishyura hamwe ko byashoboka tukishyira hamwe tukagira n'ifaranga ryacu rimwe ibintu byose tugahuriza hamwe twese abanyafurika tukiteza imbere tudashyize hamwe nta kintu twageraho gushyira hamwe biba byiza cyane kubera nk'iyo dushyira hamwe tuzagera ku bintu byinshi cyane tukiteza imbere tukubaka amashuri tukubaka ubuvuzi ndetse byose tukabyubaka twese abanyafurika tugashyira hamwe byaba ari byiza cyane murakoze ndabashimiye murakoze ambasaderi fred icyo cyiyumviro cya idirisa bakungu mukibona gute ndetse abakungu aravuze ibintu biryohera kandi aravuze n'ibintu by'ukuri abanyafurika tutishyize hamwe tuzozimangana sinzi ko mwabonye igihe abakuru b'ibihugu bajya hamwe bakavuga bati abanyafurika tugomba kujya hamwe ko tutagiye hamwe bazoducamo ibice bazodusahura kuko nibyo kubera kugwa n'ubundi usanga hariho n'akarengane kadafite nyine kitwa uyu munsi turiko turavugana hari inama iriko irabera pari mu bufaransa bariko baravuga ingene ibigo bigezwe imari ku isi birenganya afurika afurika nayo ntishobora gukomera itagiye hamwe ikintu cya mbere tugomba gukora muri afurika ni ugarukana umutekano mu bihugu byacu umutekano nicyo kintu cya mbere gihambaye ko ata mutekano nta terambere rihari ni ukuvuga tukava mu bintu by'amoko n'injyane ngo runaka ngo va mu bwoko ngo ni ubwoko bubi ngo turamwanka ngo nibikinde tukabivamo ibyo bonye kuko umunyafurika aho agiye hose iyo uri umwirabure bakubonye ntibamenya ngo uva mu bwoko runaka na runaka kuko iyo uri umwirabure baragusuzugura aho ucize ikindi kintu gihambaye ituma hageze yuko ni ukuri abanyafurika tujya hamwe urabye ibihe twaciyemo mu myaka ibiri iheze icyorezo cya kovide n'amabi cyakoze ukaraba n'ingene afurika yafashwe Eh, ukabona yuko ba- baturenganije mugabo icyiza ni uko bakuru b'ibihugu byacu baciye bahaguruka baravuga bati kuva uno munsi natwe tuzokwikorera i- ibikingo byacu kwikingira ngira ngo murabizi nko mu rwanda haheruka kugurwa ishyirahamwe rya afurika rizoraba ukuntu bubaka incanco incanco yego murakoze cyane incanco Eh, ibyo byose ni muri iyo gahunda yo kwi- yo kugira ngo tujye hamwe twiyubake ubu bariko barakora cyane rwose no kugira ngo turabe yuko eh, tworonka twokoresha n'amafaranga amwe Eh, duhereye cyane cyane tuvuge mu- mu karere aho dutuye gahoro gahoro gahoro gahoro ntibizokoroha kuko n'abo bantu badashaka ko tujya hamwe nabo ntibasinziriye Bi- birirwa barota ukuntu baguma baducanishamwo kuko baducanishijemo bira- bira- biraborohera kuduciza no kudusahura Eh, rero ivyo rero ni uko abanyafurika bagomba kubimenya kandi n'abana bacu bakabimenya bakiri batoyi yuko iyo niyo ntambara nyamukuru tugomba kurwana hanyuma tukiteza imbere yewe birandyohera nk'iyo ngiye ku mipaka eh, y'u Burundi n'u Rwanda cyangwa ya Kenya na Tanzania na Uganda nkabona hari uruja n'uruza abantu baragenda baki- bakizana ni byiza cyane rwose n'ahandi niko byari bikwiye kumera kandi turizeye ko aho bitari bizomera gutyo ku mirongo ya telefone tuyihimbaze venuste dismas uratwumva ego ndabumva uherereye he mbereye ngaha mu rusaka muri gambiya ufite ikibazo ubaza umutumire icyiyumviro ushikiriza Mm, eh, kimwe ni nk'ikibazo ikindi ni nk'icyo bashikiriza kuri se ariko arashikiriza uwo munyakubahwa w'umuambasaderi mubishikirize Eh, ni ukuvuga kuri ibi bijyanye n'imipaka aho twebwe aba- a- abanyafurika bariko bavuga neza cyane turakwiye kuja hamwe tukiyumvanamo ntitubone yuko kumbure umuntu ava mu gihugu kinaka canke ikindi ari we mwasi wiwe ahubwo tukabona yuko twebwe abanyafurika turi bamwe dukwiye kugira afurika imwe hanyuma tugashyira hamwe iterambere yama ikindi nacyo tukaraba ibyiyumviro by'abazungu dufatiye ku byiyumviro byabo by'abazungu ni ukuvuga abazungu bobo usanga bashyize hamwe umugabo bacino bagaca bagomba kuduteranya ariko natwe turakwiye kwi- kwikubita agashi nk'uko tuba turimo bamwe twatembereye no mu mu bihugu by'abazungu tukabona bo bo ku ibyo bagira ino muri afurika bo batariko biri iwabo hanyuma tukaraba natwe tukasa n'ububihinyura tukagira ubumwe bwacu murakoze cyane ndabashimiye murakoze Eh, radiyo ijwi rya amerika i washington dc eh, mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye ugufashanya hagati y'ibihugu vyo muri afurika eh, ku mbire zavyo mu bijanye no kurekurira uruja n'uruza ata ntamyi rw'abantu n'ibidandazwa hamwe no kubahiriza umutekano mu turere twegereye imbibe no guteza imbere utwo turere Eh, umutumire wacu akaba ari ambasaderi fred ngoga gateretse akaba ari umuhanuzi mukuru wa komise ajejwe amahoro n'umutekano ah, mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika akaba ari yadis abeba muri etiyopiya nagomba ngaruke ku- hari ikintu mwavuze ko mu byo tuma afurika itera imbere n'ibyo twako turavuga ku gufashanya hagati y'ibihugu ku mbibe zabyo bigira intambwe ko hakwiye kuba ukurengera ibibazo by'amoko muri afurika ikibazo cy'amoko muri afurika ni ikibazo gikomeye cyane U- hari ibihugu byinshi usanga hari indyane nyinshi zifatiye ku bwoko hakaba n'ibindi bihugu aho usanga hari ukubana hagati y'amoko abagize ibyo bihugu ibyo bihugu bikaba bimaze kugira n'intambwe ziboneka ko mwari ko muravuga atamutekano ko ataterambere rishobora kuhaba n'ahandi ba- havugwa ko nk'abanyapolitike bishimikiza ku moko kugira bagume ku butegetsi cyangwa bashikire ubutegetsi bizofata igihe kingana iki bizofata iki kugira ngo ico kibazo c'amoko kirengerwe muri afurika kugira iterambere riboneka rishoboke n'ibi byose mwariko murasigura Eh, murakoze cyane rwose nibaza yuko hari abantu haraba amatasi mugabo hajya nta bwoko bubi buhaba haba intwaro mbi nibaza yuko ikintu gihambaye ni ukuraba ukuntu izo ntwaro mbi nazo nyine ah, ibindi bihugu byoza biraba- bira- biraraba igitsure bikabakemura bikanabafasha kuva muri ayo matasi nta kintu kibabaje nko kubona yuko eh, hakiri mu bihugu byinshi ibibazo byerekeye amoko ibyo nabyo nta- nta kindi kibitera atari u- ukutuzuriza aba- aba- abenegihugu bose mugabo navuga yuko muri- uravye ibibazo tuhanganye nabyo kuri iyi si kuri iyi saha byaba bikwiye kuba biteye isoni kandi twe tukabivuma umuntu aza babaza bashyira imbere by'amoko turazi n'abanyepolitike benshi babikoresha nabo nyine tukaba tuma urutoki tukavuga tuti oya ibi muri murakora sibyo mu by'ukuri ubirabye neza burya umuntu n'umuntu eh, twese turi ingenzi ngaha kuri iyi si twese tuva amaraso twese dushaka ubuzima bwiza dushaka ubuzima bwiza abana bacu dushaka yuko aho ababyeyi bacu badushikije natwe tuzotera iyindi ntambwe tukiteza imbere tukava muri z'injyane zitagira akamaro kandi zaba zidusubiza inyuma iminsi yose ikindi kintu ntacyo navuga ni uko afurika iratunze cyane rwose Hama ubu butunzi dufise kubona yuko tudashobora no ku- kwiteza imbere kandi dufite ubutunzi kubera kwirwa mu njyane ni ibintu bibabaje cyane rwose kandi twa- nibaza yuko ubu hageze yuko duhaguruka nk'umuntu umwe abanyafurika tuka- tukava muri amatati atacamaze hama tu- tukajya tu- ngaho ni tu- tugakora tukikomeza kugira ngo no ku isi basubire ba- batwubahe icyo ni cyo kintu cya mbere nibaza yuko tugomba kuduharanira kandi nti- ntibive gusa mu majambo mugabo tukabishyira mu ngiro tukabishyira mu ngiro umukongomani umunigeria umunyetiyopiya umurundi umunyarwanda mu bisanzwe turavukana twese kuko ku muzungu we naho tuba tuvuga in- indimi zitari cyo kimwe abona urukoba urukoba nirwo baduhora hama rero tugomba kumenya yuko ariko tubayeho kuri iyi si hama tu- tukiyunga tukajya hamwe nashaka ngaruke kuri ka karere uruja n'uruza ata ntambamyi ku bijanye n'ubudandaji ku mugabane wose wa afurika abitegereza in- ibintu baravuga ko gushika ubu ayo masezerano ni meza urwo ruja n'uruza mugabo bakavuga ati muri afurika kubera ibihugu bitaratera imbere byinshi bigikenye cyane usanga n'amahinguriro ataratera imbere nta kintu kinini bihanahana mu byerekeye ubudandaji baravuga sinzi ko ubudandaji hagati ya afurika ni nk'ibice bitanu cyangwa bitandatu ku ijana by'ubudandaji muri rusange impinga iracana ndende ni kimwe mubona cokogwa hamwe ibyo mwariko muravuga byoshirwa mu ngiro ibintu bish- bishyizwe mu ngiro n'ukuri eh, ajya imana yaduhaye afurika dufite byinshi twotera imbere kandi nta gituma abantu bacu babandanya bagira ingorane eh, z'ubukene bagira ingorane z'amazi Hama hariho n'ikindi kintu gihambaye hariho ibihugu byo muri afurika biriko bikora neza cyane cyane mu- mu- mu ntwaro ibereye kandi bitejeje imbere cyane rwose hariho no kurahura amasomo eh, mu bindi bihugu aho biri kubigenda neza hanyuma nk'umu akavuga ati eh ndabye nk'ahariya muri afurika y'epfo barize ukuntu ba- ba- bateza imbere eh, ah, eh, imyuga hariya anye mbega jeho no- nta- nta kuntu no- norahura ubwenge nkabuzana iwacu rero icyo ni cyo kintu cya mbere nibaza yuko abanyafurika tukamenya no gukundana tukamenya no kwiga ibyagenze neza hamwe ukuntu twobizana iwacu aho dufite ingorane ni ukuri eh, muragenda mu bihugu byinshi byo muri afurika hari ibihugu biteye imbere cyane rwose byagize intambwe ikomakomeye mugabo hakaba n'ibindi biri mu ngorane zidashoboka hamwe ubwo bibaza uti none ati imyaka mirongo itandatu yaheze nikukiye ati ugasanga nta nta n'ibitaro icyo gihugu gifite mugabo ugasanga ugiye kuraba ku butaka bwaho ugasanga ubutunzi ni- ni igitangaza rero ibyo nibyo nibaza bizoza biradufasha eh, duhahiranye eh, tugashyigikirana tugashyira imbere ubuntu ubuntu eh, ari- ari cyo- ari imico imico myiza y'ubuntu yo gufashanya n'iyo gukundana kuko niyo ituranga tw'abanyafurika mu bisanzwe bandanye kuri iki kiganiro mutumire nagomba ngaruke kuri ca kibazo mwavuga mu ki- kigo canyu mu vyo muriko muragerageza gukora harimwo gutunganya neza imbibe ziboneka neza hagati y'ibihugu muri afurika ico gikorwa kigeze he? ni igikorwa kitoroshe gisaba uburyo eh, n'abahinga M- mubona ari hehe izo mbibe ziboneka zimaze kwibonekeza mu bihugu muri afurika no mu turere tugize afurika Eh, murakoze cyane rwose nibyo bisaba uburyo bwinshi bigasaba eh, n'ubu- n- n- n'ubuhinga novuga yuko mu bihugu eh, byose ibihugu byose bya afurika hariho hariho ibihugu byamaze guheza ako kazi Eh, novuga nk'ibihugu byo muri afurika y'ubure- y'uburengerazuba byinshi afurika y- y'amajyepfo y'amajyepfo ba- barakoze icyo gikorwa cyane rwose mugabo nk'uko nab- nabivuze tumaze gukora eh, akazi gasha kuri mirongo ine ku ijana turacyafise urundi rugendo mugabo biriko birakogwa biriko birakogwa cane cane gose nk'igihe twari abijan ibihugu byo muri kariya karere narabonye ko byateye intambwe uyu mwaka ubunye bariko bara- ba- bamaze no gushiraho sinzi ukuntu bavyita mu kirundi amaborne ibimenyetso I- i- i- ibimenyetso ibimenyetso ibimenyetso hanyuma ikindi kintu twa- twasanze kandi urabona ubu unye mu buhinga bwa none haraje eh, haraje ibyuma bikomeye cyane rwose bira- bigafata nk'amakodone bari bafise igihe igihe twikukira waraba uno munsi ugasanga hariho nk'imbibe zahi- zahindutse gato ugasanga nk'igihugu kimwe cyarataye cyarataye nk'i- nk'ibirometero urumva utwo ni utuntu umuntu agenda arakosora afasha ibihugu kuyaga kugira ngo ntibizovemo amata hanyuma rero n'ibihinduka by'ibihe ugasanga nk'ubu nk'ahantu hari imbibe uru- uruzi rwari- nirwo nirwo rwagira uyu- uyu uyu mupaka hama ugasanga nk'uruzi rwarahinduye ugasanga nk'abantu tuvuge bahora ara- ari aba- abatanzaniya ugasanga babaye abo muri malawi cyangwa abo muri malawi bakaba abatanzaniya ibintu nk'ibyo onye birahari mugabo aho mu- twebwe icyo duca dukora ni uko duca dufasha ibyo bihugu byagize izo ngorane kugira ngo dutorere inyishu kuri ibyo bibazo bitarinze guca amatabi ku byerekeye ku kugurura imbibe eh, no gukorana ku mbibe ibihugu bisangiye hari abitegereza ibintu bavuga ko hari ibihugu byinshi nko muri afurika bishaka kwiyugarana mu mbibe zabyo bibona ko kugurura imbibe bimwe bimwe mwabisiguye bishobora kuzana ibibazo bijyanye n'umutekano bishobora kuzana abanyamahanga bashobora kuza bagahiganwa n'abari muri icyo gihugu bigatuma haba i- inzangano i- n'urwanko rw'abanyamahanga mwabivuze nk- ibihugu nka afurika y'epfo naho icyo gihugu cyitwa ngo nicyo giteye imbere mu butunzi muri afurika ariko abantu benshi bara- baracakenye urugero runini rw'aba cyane cyane abakiri bato uwo mutima wo kugomba kwiyugarana ntikiri inzitizi ikomeye kuri ibi byose mwasiguye cyane rwose Na- na- na- no- novuga nti igitangaje ni uko uko wiyugarana ni kuguma mu bukene ariko buguruye kenshi ba- abo bantu ntiba- ntibaba baje gusa gutwara akazi k'abo bantu bara- baba baje no gute- guteza imbere ico gihugu Ba- hariho n'ababazanye imitahe hama rero ugasanga nta nyungu mu by'ukuri ba- ba- bagira ni uko gusa nyine abanyepolitike baca babikoresha cyane cyane mugabo mu by'ukuri twe twararavye dusanga ibihugu vyiyuguruye ugasanga ni ibihugu kandi eh, bifite amategeko akomeye kuko nk'ibibazo by'umutekano mu bisanzwe nticyobaye ikibazo kuko hari inzego z'umutekano zikomeye kandi zikora neza umuntu wese ari guhungabanya umutekano ziramuhasha hari ibibazo byo gutwarwa akazi urashobora no kujya muri sentare ukitwara barakurenganye urumva igihambaye no kuronka leta zi- zikora neza iyo leta zikora neza kandi zigatunganiriza abenegihugu kenshi n'izo ngorane nti- nti- ntizihaba mugabo rero kenshi hari abantu mu bihugu bimwe bimwe baca ba- bashaka eh, kugira ngo baryohere abantu bakande ibikomere bagaca bafata bagaca bugara noneho na bose mugabo ibyo bonye twarababwiye kandi tuguma tubasigurira yuko ari ibintu bidusubiza inyuma atatu bizana kandi byononera abanyafurika rero ni ibiganiro tuguma turonka n'ibihugu eh, bituyobora tukabisigurira hanyuma cyane cyane tugashira n'imbere n'ibihugu byuguruye kandi aho biriko bigenda neza Uh, ukavuga uti "Ah, aha biriko bigenda neza mwagize iki ni ikihe cyiza mwagize mwo- mwobwira abandi baka- bakabikora muri make imbere yuko turangiza abakiri bato mubafasha gute eh, kumva akamaro eh, ko kugurura izo mbibe no gukorana hagati y'uturere turi twegereye imbibe z'ibihugu byo muri afurika kuko nibo kazoza kandi nibo bazovamwo abategetsi bo muri kazoza I- i- ikintu kiryoshe cyane rwose ni uko uh, abo u- u- bato- bakiri batoyi nabo nyine turafise porogaramu yo kubigisha I- inyungu ihari yuko abanyafurika bakorana bakaba umwe bakiyunga bakaja hamwe Tu- turabikora tukabyiga mugabo rero no- ikibabaje ni uko niyo hageze guhungabanya umutekano guhiga abantu eh, ku ubahora ubwo- ubwoko kugira gute na- ni urwaruka nyine bakoresha rero n- n- turasabye kandi tumaze dukora n'amayeta yose yuko ikintu ca mbere bigisha a- abanyagihugu abana bakiri bato icya mbere ni ugukunda i- igihugu cabo ikigira kabiri ni ugukunda ku- umunyafurika mwene wabo kandi tukibona ko twese turi bamwe yego mbe tuvuka mu bihugu bitandukanye mugabo twese turi abanyafurika kandi turi hamwe tuzokomera ariko tutari hamwe bazotugenderako murakoze cyane yari umutumire wacu ambasaderi fred ngoga gateretse umuhanuzi mukuru wa komiseri ajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ari adisabeba mu gihugu cya etiyopiya tukaba turavuga ku kamaro ko gufashanya hagati y'ibihugu byo muri afurika eh, ku mbibe zavyo eh, kugira bi- byorohereze uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa eh, byongere bigwanye inkozi z'ikibi no guteza imbere uturere twegereye imbibe hagati y'ibihugu bya afurika n'akamaro bifise ndashimire rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mukurindira ibiganiro bikurikira mugire ibihe byiza
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ari kabirasi bimuhumuruka mana shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo kada ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Rwanda.
You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your time. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed 'em. This is your moment. No hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa.
I'm way on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My team, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Zangu, zin, so, ma, zingu, yeah. 'Cause this is Africa.
Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Tango, eh, eh, tango, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Tango, eh, eh, tango, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa.
Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans, yeah. Has it been said already? Let it be done. Yeah.
ndahenera ndagumozera irenge mpora se nshuti yanje mpora gashitse k'imana yakumpa yirakubona uri naso naso wanyu ora nzokujani wacu uri naso naso wanyu ora nzokujani wacu ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje Ora nkima y'umugamba yikima ntibatere Ora kanyana k'iburundi kikina bagacura Ora kanyana k'iburundi kikina bagacura Ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje waje imana icanye iyindi iteze ibiganza niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje Ori, orere ma, ma, ora, mwiza wanje, ora, uhenda henda.